hello people hello people you're welcome back to our youtube channel yes so my people wonder shall never end While I know they finish as uh, eh, Oniofi first adopted daughter elizabeth jackridge came out come out come give us some kind fact and oil come drop some kind fact and oil give us like she came out come tell us say eh, omo things not be the way people they call it they think say be o oh, with queen naomi and Ooni your Ife and the palace oh saga and the rest so no be the way people dey think am say e be oh. say in fact eh, uh, Queen Naomi is the best human being you can ever meet in this life and she is very very very smart in fact she said so many good things about Queen Naomi that Queen Naomi is not just a good person she is so smart so smart to the extent that she wise pass all three all the oloris for the palace put together yes o oh. say she wise pass dem she smart pass dem she know things pass dem she know wetin she dey do na understand she sabi carry herself she know wetin dey sup normally say no be come chop matter be this one say queen naomi is smarter than them say that she know wetin make she move out move from inside the palace say queen naomi is a very very phenomenal person which uh, which uh, wey be wetin we dey see already actually She said, but there are some bodies in the palace. Yes, there are some people in the palace who were bent on carrying fake news about Queen Naomi. Yes, in a conspiracy, oh. She said a conspiracy. Say she wasn't even say she no quick know say na conspiracy because they been dey try poison her own mind before to hate Queen Naomi say they nearly succeeded because she was like ah, ah. she come out to rethink say all these things wey they say this woman do or talk i've never seen her in a act like that i've never ever ever seen her in a act like that let me just go close Then she decide to go close decide to find out things come see say omo all the olori for the palace eh both the ones wey we dey hear their voice o oh, and the one wey we no dey hear their voice o oh, no one good my people no one good all of them sleep use head face one place based on say they get common goal which is to make sure she leave the palace and with the fact that on uh, uh, eh, eh, queen naomi is still though she don't come up for the palace o so, but she's still married to the king the king and she and the king are in good terms now the thing they prepare them for body bad bad yes o so, say she and the king they are still in good terms they are still doing things they are still talking they are still communicating the king still dey regard her the king still dey discuss things with her say ah naomi see o see what i want to do o see how i want. hey that thing dey pepper there for body eh e dey pepper there for body say why we go dey here or ooni go dey go that far to go dey find naomi dey tell am wetin e wan do when we are here wetin we come be for here we and the correction dey use us do na decoration dey use us do all those ones come gather come make dem even gather more enemies more enemies cause people come dey play pay pay bloggers to say nonsense say queen naomi was with a man say she don move up with another man say one ekiti man dey find her shoe dey find things wey go make her Ooni of Ife vex take vex for us to tell her say you are you are condemning me for doing something and you are doing it you know all those kind things why you uh, eh, uh, eh, uh, eh, pre ten tious fake prophetess she just dey find wetin dey just dey find wetin go make dem tag queen naomi bad name but guess what god pass dem na queen naomi be the perfect example of eh, god is her life because as they dey try do am they dey tie am god dey lose am they dey tie am god dey lose am god dey let them know say omo nothing wey una fit do nothing wey well, go fit do which is which is very very sweet sometimes to hear because ah he's a miracle working god even as they plan everything god dey in fact the way they call debunk they plan the debunk so that's so god they debunk am They let them know say nothing like that dey happen and elizabeth come come out no say una know say elizabeth don first come out one time come apologize so queen naomi say she no know So na now she dey see the queen dem well that time that time own oh, na Miriam na him dey come poison her mind that time own oh. but this time she no call anybody name so, but that time na eh, Miriam na him call the call tell am all the bad bad bad bad things about queen naomi in fact eh, it was not funny it wasn't funny at all all the bad bad unpleasant things na this person call the call tell am eh, wetin be him name again eh, Miriam say na naomi you wan follow naomi wey be two faced naomi wey be this naomi wey be that naomi wan dey say one pastor or dey follow one daddy g o oh. no be small matter o oh. hey wey dey say naomi wan trap the king but the king this one all because say dem want to have the king to themselves and e dey pepper dem now say naomi no dey inside palace but she still dey pull the king she still get a very strong hold on the king hey no be small thing o. No una know wetin call the kill dem pass wetin dey fight dem well well wey dey pain dem well well na be say naomi still dey answer ogunwusi she no change her instagram name kakaka she still dey answer olori queen naomi ṣílẹ̀kùnọlá ogunwusi ah that thing dey e dey pepper dem for body e dey injure dem poof e dey injure them. poof That baby is the most in fact according to elizabeth say she's the smartest all among all the wives put together she's a like she's a boss she's the smartest of them all she know what she should do she know where she dey come from she know where she dey go It e just be like say god dey always dey constantly open her eyes Yeah, oh. so, <laughs> hey my people do not be small to the happen be like say god they constantly show her things They tell her what to do every time because she's always on point and always on time smarter like one thousand steps ahead of all of them We wey for palace there for evil all of them did. They some no They talk So they talk they plan evil against another person hmm. they say make you fear among your friends eh? fear you one when they talk Oh. fear that one pass because na those ones dey engineer the whole process of the hating na those ones dey do it and dem dey engineer am dem dey ginger am yes o na dem dey put fire dey put fuel na so elizabeth talk elizabeth say no no no all the evil things wey be say dem dey talk for queen naomi here dem dey plan am still naomi still dey thrive she dey thrive pass all of them say eh na she be the example of god lives na she be the example of your my beloved daughter say because she's just too smart young girl wey get sense like that almost all the queens for the palace senior her all the ayabas but guess what she have sense more than all of them she's smarter than all of them her moves are quick they say if you work with god then forget it na be wetin naomi dey show she no dey tell us she dey show us so anyways my people na so the matter be o oh. make una no forget to like and subscribe to this channel because i go dey bring una correct update on top this matter yes no be no be small thing dey happen not be small thing dey happen na small thing remain there for say naomi go rip but god pass them. god pass them as usual naomi enter like how many steps ahead of them? They lose their plan again Now everything I elizabeth they reveal Now so she just they talk how they come say everything wey dem don plan dem don plan that rip say thank god say naomi no even stay inside the palace she moving out was a very very great and brilliant idea for her and her son say if not wetin we for the year by now eh hmm, if her rip no join na small thing go remain omo on top because of man anyways na so the matter be my people make una no forget to like and subscribe i go see una for my next video bye.